iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki zitandatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkurikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi kuko vyibonekeje ko ako kagwi k'inkorabara kica abantu bamwe bamwe akenshi kaza kiyambitse umwambaro w'abajejwe umutekano uyu ni pierre nkurikiye icegera c'umukuru wa polisi mu burundi inkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayigarukako mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye
ndakuramukije frederic ndaramukije n'abariko baratwumviriza komisiyo ijejwe gutsimbataza amahoro mu burundi y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni iramagana ubwicanyi bwakorewe liyetena generale adolphe nshimirimana yahoze arongoye ibiro bikuru by'iperereza mu burundi mu itangazo yasohoye ejo iyo komisiyo imenyesha ko itewe impungenge no guhungabana k'umutekano gutegwa n'ubugizi bwa nabi hamwe no kutubahiriza agateka ka zina muntu byibonekeza mu burundi iyo komisiyo iriyamiriza kandi iraswa rya petero karaveri mponimpa arongoye ishyirahamwe aprodehash komisiyo ijejwe gutsimbataza amahoro mu burundi y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni isaba abarundi gufatana mu nda mu ntumbero yo kwirinda icoza kibatandukanya iyo komisiyo ihamagarira leta y'u Burundi n'abanyapolitike gusubira mu biganiro igasaba abarundi kongera kwizerana no gutsimbataza ubumwe hagati yabo iheraheza imenyesha ko ishyigikiye akigoro k'ibihugu byo mu karere n'amakungu badahengeshanya gusaba ko abarundi bosubira mu biganiro umuryango wa afurika uhamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda mu itangazo uwo muryango washyize ahagaragara ejo uvuga ko uteye ibyatsi ibikorwa bigayitse biriko birakoreka mu burundi muri iki gihe iryo tangazo rije inyuma y'aho hiciwe kome harerimana yatwara umugambwe cdd fdd muri komine kanyoshi ya mbere ya bujumbura urufu rwaje rukurikira urwa liyetena generale adolphe nshimirimana n'iraswa rya petero karaveri mbonima bati ubwo bugizi bwa nabi ni ikimenyetso cy'uko uburundi bushobora kwinjira mu bihe by'intambara umuryango wa afurika uhamagarira abarundi gufatana mu nda no kuguma batekanye kandi ko badakwiye gusunikwa n'ishavu ngo bihorane umuryango wa afurika usaba abo byega bose harimwo na leta ya petero nkuru nziza gusubira mu biganiro bihagarikiwe na perezida yoweri museveni w'igihugu cya uganda yagenywe n'akarere kugira ngo afashe abarundi gutorera injyane ziri hagati yabo perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika abandanya yamamaza kandi ashyigikira y'amasezerano aheruka gusinywa hagati ya irani n'ibihugu rutura ku isi ati ni amasezerano aburizamwo irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda aho n'igihe yariko ashikiriza ijambo abanyamerika bose kuri wa gatatu ijambo yashikirije muri kaminuza ya leta iri i washington perezida obama yavuze ko ayo masezerano azobera meza igihugu cya irani akazobera meza kandi igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'akarere irani iherereyemo akarere kavugwamwo intambara z'urutavanako ati n'amasezerano kandi meza ku isi yose yahamagariye abanyamerika bose gusaba abashingamateka babo bagikekeranya ko bokwemeza ayo masezerano mu gihe hatunganijwe amatora yo kuyemeza canke kuyahakana mu kwezi kuza minisitiri wa mbere wa mareziya najib razake yemeje kuri wa gatatu ko ryaba bajya indege riheruka gutorwa ku nkengera y'ibahari indiana ku ruhande rw'izinga rya Reunion ari irya ya ndege yo muri Malaysia MH amajana atatu na mirongo irindwi yazimiye haheze amezi cumi n'indwi ikompanyi y'iyo ndege yasubiye guhoza imiryango n'inshuti z'abantu bashika amajana abiri na mirongo itatu n'icenda bahitanywe n'iryo sanganya bati turizeye ko n'ibindi bihimba by'iyo ndege bizotorwa bikazotuma tumenya neza ingene ibintu vyagenze ariko imiryango y'abasize ubuzima muri iryo sanganya bamenyesha ko itorwa ry'ibaba rimwe gusa atari cyo cyotuma bahumurizwa bamwe muri bo bavuga ko hakiri ibibazo bitaratorerwa inyishu kandi ko indege yose ibwirizwa gutorwa abantu bashika amajana ane nibo bamaze kurokorwa ibiziga mirongo ibiri na bitanu biramaze kurobwa bivanye n'isanganya ry'ubwato bw'igihugu ca Ireland bwihindukije burasesa abantu bashika amajana atandatu bose b'impunzi bari muri ubwo bwato ivyo vyabereye mw'ibahari mediterane ku birometero mirongo ibiri na bine uvuye mu buraruko bwa libiya ivyo bikaba vyabaye kuri uyu wa gatatu uheze abantu amajana n'amajana bari bahashitse kugira bafashe mu bikorwa byo kurokora abantu umuryango w'abaganga batagira imbibe ubwabo bamenyesha ko bashoboye kurokora abantu bashika mirongo icenda na bane barimwo abagore cumi n'indwi hamwe n'umwana w'umuyabaga w'imyaka itanu ubwo bwato bwagize iryo sanganya kuko ubwo bwari bupakiye abantu benshi
urakoze yaroyise ku makuru uhejeje kudushikiriza Burundi ubushikiranganje bw'umutekano buremeza ko hariho abantu bambara imyambaro y'abajejwe umutekano bafise n'ibigwanisho kandi atari abapolisi canke abasirikare icegera c'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye mw'itangazo yashikirije abamenyeshamakuru yavuze ko umutekano muri rusange wifashe neza ariko akemeza ko hari abantu baguma bicwa mu mpande zimwe zimwe z'igihugu inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari i Bujumbura ubushikiranganji bumaze iminsi bubona ibitero bigirirwa abakuru bamwe bamwe n'abari mu migwi ya politike imwe imwe uburorero bukaba ari nk'igandagurwa rya liyetena generale nshimirimana adolphe yishwe mu gitero c'igisasu rokete mu gitondo c'uwimana uheze igenekerezo rya kabiri imyandagaro ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kamenge nihakwa kugandagurwa rya mbonimpa pierre claver kukanka mu ijoro rya gatatu myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igandagurwa ry'abantu babiri mu ruvyagira mu ntara ya bujumbura umuntu yishwe mu maramvya uwishwe ejo mu kiyenzi uwishwe n'ababanyi biwe itariki zibiri myandagaro ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku musaga hamwe n'ibiziga vyagiye biratorwa ubushikiranganji burababajwe kandi burateye ivyatsi bwivuye inyuma ubwo bwicanyi burahojeje imiryango yabuze kandi buramenyesheje ko ubwo bwicanyi bwose buriko burakorwako amatohoza n'igipolisi azoshikana ku ihagarikwa y'ababukoze no kubashengeza mu butungane ubushikiranganji bukaba busavye abajejwe umutekano kurushirizaho kugenzura uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu na cane cane abantu bose bambaye umwambaro w'abajejwe umutekano kugira barabe ko ari bo koko kandi ko bari ku gikorwa batumwe n'ababarongoye kuko vyibonekeje ko ako kagwi k'inkorabara kica abantu bamwe bamwe akenshi kaza kiyambitse umwambaro w'abajejwe umutekano umushikizamanza wa repubulika muri meri ya bujumbura arcade nimubona yarahaye uruhusha pierre claver mbonimpa rwo kuja kwivuza mu mahanga uburanira mbonimpa maître fabien segatwa arashima ingingo y'ubutungane akanahumuriza abafise amakenga bikeka kwako arakaryo mbonimpa aronse ko guhunga ubutungane inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidelite ishatse tumutege amatwi urupapuro rw'uburenganzira Pierre Claver Mbonima kugira ngo arenge imbibe z'igihugu aje kwivuza mu makungu rwasohotse inyuma ya saa sita kuri uno wa gatatu Maître Fabien Segatwa umushingamanza wiwe aragaragaza akanyamuneza amagara y'umuntu asumba byose kandi noneho n'ubutungane bukora y'umuntu akomeye ashobora kwisigura kandi noneho no mu mategeko baravuga yuko iyo umuntu arwaye cyane babanza kumuvura twabishimye cyane yuko yadutegereye kandi yabigize n'umutima mwiza ko yabigize n'ingoga niwe yanahaye n'umupuranto ikete kugira ngo babumushire kugira ngo bibyihute nawe nyine yashaka yuko agenda akivuza hanyuma azogaruka ubutungane bubandanye Maître Fabien Segatwa arahumuriza kandi aho bibaza yuko Pierre Claver Mbonimpa adoshaguma mu mahanga wenyene yaramaze kubivuga kuva kera cyane yuko adatinya ubutungane kandi ntatinya ubutungane nta n'ubona ico yoba atinya muri ubwo butungane nukuri nibareme si umuntu avuga ngo ndahunze kuko urabona n'abandi baragiye mugabo yarasigaye kandi azi neza yuko ku mwanya ku mwanya bashobora no kumwica noneho urabona ibyatinya byahatswe gushika dushimira imana ko bitashitse mu gihe Pierre Claver Mbonima yahora afasha abatari bake na cane cane mu guhagarikira agati y'akazina muntu n'akabafunzwe umukobwa we Zijane Mbonima avuga ko se yamubwiye yuko atazoheba urugamba yiyemeje bashi nibareme nibigumye uko mbona ameze kose ndabona ko imana ikimuzigamye kandi uko ndamubona ndabona yuko ategereza kubandanya akora igikorwa ciwe twanabivuganye wenyene arambwira ati naho ngiye kwivuza buca nkira kandi buca garuka kubandanya igikorwa canje cuguharanira agateka kazira muntu tubibutse ko Pierre Claver Mbonimpa yarashwe n'abantu bataramenyekana ku munsi wa mbere uyu munyagihugu duhu yavuye kumuraba tubona afise icizere nukuri ivyo mbonye je mvuye kumuraba ndose akaryo kugira ndashobora kumubona mbonye ari umuntu atihebura ameze neza atari uko gusa ubona yuko akibabaye aho bashoboye kumurasa mugabo uko ameze mu buzima bwiwe urabona ko ari umuntu aramutse abantu kandi ashobora kubabona byampaye nk'ikizero yuko ashobora gukira umwanya n'umwanya ubutungane bumuha arushaho kurenga imbibe z'uburundi mu gihe yari yaheze ikiringo cyabaye umwaka arekuye iby'agateganyo akaba yari yanabujijwe no kurenga imbibe z'igihugu mu by'ubutungane bumwagiriza harimo kudurumbanya umutekano wo hagati no hanze y'igihugu ibujumbura fidelite ishatse ku buryo rya amerika mu rundi kandi harengukishijwe muri sentare nkuru ikukira meri ya bujumbura abanyororo mirongo itatu na batanu bagirizwa kuba baragiye mu mirwi y'abantu bitwaje ibigwanisho no gukoresha impapuro z'amagendo urubanza rw'abo bantu ariko rwabayemwo impari nyinshi hagati yo mushikizamanza n'abashikizamanza umucamanza ariko yahavuye afata uh, uruhande rw'umushikizamanza urubanza ruca ruraburanishwa ingingo ya sentare izomenyekana inyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani nk'uko bisanzwe bikorwa mu manza ziburanishwa aho bita muri chambre de conseil abashingwa manza bo bavuga ko ivyo bintu bitari bwabeho mu isi bagasaba sentare ahubwo gusubira guhamagara gushasha urwo rubanza n'inkuru ya tabita mukamusoni abantu mirongo itatu na batanu umwe wese yari afise umwunganirizi wiwe bageze imbere y'umucamanza ibintu ngo vyaciye bihinduka umushikirizamanza yaciye asaba ko abo bose boburanira rimwe kuko icaha bagirizwa ari kimwe abashingwamanza bati ivyo ntaho biraboneka metre diodone nitunga umwe mu bashingwamanza baraho yatumenyesheje ko amategeko yarenzwe kuko abo bantu batafatiwe hamwe kandi ntibanafashwe kumwe hazindutse uno munsi muri sentare inkuru y'igihugu ya bujumbura meri humvirizwa abantu ico bita muri chambre conseil bashika mirongo itatu na batanu bagirizwa kuja mu migwi y'abagwanyi participation ya dibande zarme hama niha n'ikindi caha cagizwa gufata ubukangamuntu butari bwo gukoresha ubukangamuntu butari bwo hama nk'uko vyahora bigenda iminsi yose umunsi twebwe n'abashingamanza babo harengutse hama icadutangaje rero dusanga abo bose bashika nka mirongo itatu na batanu bari kuri dosiyo imwe ivyo rero amategeko agenga kuburanisha imanza z'ivyaha ntabirekura kubera umwe wese yagize ucaka atwe kico yakoze muri aba bantu benshi bafata abantu batandukanye urubanza rwavuye ruburanishwa ukuri kwamye abashingwa manza bavuga ko ingingo izosomwa izo biciye kure n'amategeko urubanza twibyo twabonye no kuba zosoma ingingo nyene itazoba ikurikije amategeko nta bantu harabanza rwabaye kubera ingingo rya 14 y'igitabo genga kuburanisha imanza z'ivyaha uvuga neza yuko ufunzwe ategerezwa kumvirizwa kandi akafashwa n'umushingwa manza wiwe ivyo rero ntivyabaye bitabaye tuvuga ko tabanza kwabaye turashobora gutangara tusanze iyo twibajije ari ivyo atarubanza kwabaye tuzatubwira ati mbo vya bindi mwavuga yanzitse mwatanga twasanze ariyo mwasanze ibyo tumvyo twibaza Metre Dieudonne Nitunga asigura uko ibintu vyategerezwa kugenda mu gihe amategeko yari kuba yakurikijwe.
mu bisanzwe ko bigenda mu bihugu kirimo amategeko umuntu yagizwe icaha umushikiriza amanza aratohoza hageze kuri iyo ntambwe tuba twize ko no munsi aho amujana cyangwa muri chambre de conseil aramwumviriza umwe wese ko atwikiwe akisigura gusa ntibarabayinjira mu ido nido mugabo bararaba ko amakosa yabaye mu kumufunga by'agateganyo ivyo rero ntushobora kubimenya mu gihe utamwumvirije neza umuciye umushinga amanza bakamufasha ivyo rero ntivyabaye tukaba tubona n'ahandi ko habaho ibintu nyene bitakurikije amategeko biba ngo no munsi ho vyarenze muvuze ibyabagirizwa muvuze yuko hari icaha cyo gukoresha nkumbura ivyangombwa bidaciye mu mategeko babagiriza kureka abo bantu babagiriza ico caha icyo twibaza twebwe ko abo mbo- abo twari bafashije icyo bita munetero gatwaye bakiva bishe bari bari muri documentation ese muri documentation batubwiye abo bavungwa bacu aba- aba- abo bafunzwe batubwiye yuko baje barabafotora babafotoye rero baca babakorera ubukaranga muntu bakora ubukaranga muntu twebwe rero kubera tuti tutari baburane neza ngo tuje muri doniza tubabaze ibyari ivyo cyo bashaka ukaza wumva umuntu atazi karanga muntu ngo urofise karanga muntu kimwe kwinyereke nageze kubaza umwana nari ko ndafasha aza atangara abonye umushikiriza amanza ariko aramwereka ariko aramubaza icyo bita interero gatwaye we karanga muntu si gwawe kuko ndabona kwifota ari gwanje ati gabo nyereka umusitanteri yayitanze itariki yatangiweko inimero z'iyo karanga muntu byose usanga bigize byaramurahiye kuyimwereka afite imyaka cumi n'indwi nta myaka ari bwa- ari bwagire Urwo rubanza rwaburanishijwe ukuri kwamye ruca rushigwa mu mwiherero inyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani niho hazomenyekana ko babandanya bafunzwe canke bejejwe. I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
ehe nawe hano urebane bantu murabona mwatoranye umugabo wo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhusha ndabinginze muze muhemukire igihugu cacu ngo mubihindukirize kuba mwokingiye naje tuzohemukira ibyo roshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu muramuka ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki naho nyene wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera niyo ngo waragarutse
murambo barira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo hindira ndagutekera impanuro nawe wewe bigiye Reka nigire.
urabona ko mwari mwaje kugandara ku muvyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi ba nabi mve yashe ndabasavye ntimurukurikize amaraso mve.
murabona mu gihe c'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagirizwa amaraso ya mwene wabo Eh, kumena umutwe murabinyemereye umenye neza nawe birakuraba yewe mutagondwa
ako ni akamo mutewe na sitidiyo y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi umukozi w'ibiro by'igihugu bijejwe amagara y'abantu mu rwanda rbc richard kampayana yagirizwa kuba yari yandikiye impapuro zigenewe kunyuruza itunga rya leta yarashikanywe imbere y'ubutungane muri sentare nkuru ya nyarugenga iri i kigali rbc biri mu biro vya leta vyahombye cane inkuru twateguriye na mugenzi wacu eric bagira ubusa mu myambaro isanzwe basangiye ipingu rimwe richard kampayana ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc na sadiki tsiyer ukorera kampani sgs ikodesha imodoka zitwara abakozi ba rbc uko niko baregwa bombi bagejejwe mu cyumba cy'iburanisha bameze ubushinjacyaha bukurikiranyeho bwana richard kampayana ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc mu ishami ry'imari icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano hagamijwe kunyereza ibi byose ni ibipapirano banshinja kugira ngo bahishire amamiliyari n'amamiliyari ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc gishinjwa kunyereza ayo ni amwe mu magambo akomeye yakunze kwiganza mu myiregurire ya Richard Kampayana uyu mukozi wa RBC yabwiye umucamanza ko ibyo akurikiranyweho ari ibintu abantu atabwiye urukiko burumwe mu mazina bafashe bakabimugerekaho bagambiriye kumwirukanisha ku kazi no guhishira amakosa y'ikigo cy'ubuzima akorera RBC ahakana imikono yose ashinjwa ku nyandiko akurikiranyweho ko yayikoresheje agamije kunyereza mu ijwi ryuje ikiniga Kampayana yabwiye urukiko ko ku kwezi mu rugo rwe hinjiramo amafaranga arenga miliyoni y'umushahara we n'umugore ko atari gucura inyandiko mpimbano agambiriye kunyereza ibihumbi ijana na mirongo itanu ibyizi impapuro ngo yakunze kubibazwaho n'ubugenzacyaha mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko ntibigire icyo bifataho bitangiye kugaragara ko ikigo akorera kiri mu makosa akomeye muri uyu mwaka ngo nibwo wongeye kubura dosiye kuba afite umwirondoro uzwi no kuba arwaye hepatite kampayana yabishingiyeho atakambira umucamanza kumurekura agakurikiranwa ari hanze Thierry Sadiki wa SGS kampani ikodesha imodoka zitwara abakozi ba RBC ukurikiranyweho icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko hagamijwe kunyereza yireguye avuga ko ibyo yakoze nta makosa abibonamo kuko icyo ashinzwe ari ukureba impapuro azakoresha yishyuza niba ari umwimerere akaba ngo ari nabyo yakoze kuri kampayana hanze y'icyumba cy'iburanisha bamwe mu bakurikiranaga urubanza bagaragaje ugushidikanya gukomeye ku bihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u rwanda bishinjwa kampayana na sadiki ko bari bagambiriye kubinyereza uku gushidikanya kujyana no kwibaza byinshi kurashingira ku murundo w'amakosa yakunze kugaragara mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc yateje n'igihombo cy'akayabo k'amafaranga nk'uko byagaragaye muri raporo iheruka y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ubwo abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc baheruka imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya leta mu kwezi gushize kwa karindwi bamwe mu badepite bagaragaje ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc nk'igisigariye ku mazina gusa abandi bavuga ko iki kigo gisa n'ikitayobowe ibisobanuro by'abo muri rbc byari byabanjirijwe n'ibya minisiteri y'ubuzima nabyo bitigeze binyura abagize inteko ishinga amategeko umwanzuro ku kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo bwana richard kampayana w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc na thierry sadiki wa sgs kampani ikodesha imodoka zitwara abakozi ba rbc uzamenyekana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane eric bagirubusa ijwi ry'amerika i kigali abandi umwijima wo mu bwoko bwa se barahabwa icyizero na leta y'u rwanda ko mu minsi iri imbere bagiye guhabwa ubuvuzi buhendutse n'abafise ubushobozi buke bagashobora kwivuza indwara mu bisanzwe abarwayi b'umwijima wo mu bwoko bwa se basabwa amafaranga arenga miliyoni icumi ngo babashe kuvurwa iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu asumuta kaboyi buri cyumweru umurwayi ufite umwijima wo mu bwoko bwa se asabwa amafaranga agera ku bihumbi magana atatu ngo abashe kubona umuti umuvura uyu muti nawo abawukoresha bemeza ko bavura kugera kuri mirongo itandatu ku ijana aya mafaranga benshi mu barwayi bemera ko kuyabona byasabye ko basenya urugo rwabo uyu ni bwana karangwa karisite umwe mu barwaye indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa se uramutse wumvise ko urwaye indwara idakira uriheba iyo bakubwiye ibiciro byaba iby'ibizamini byaba iby'imiti ukurikije n'ubushobozi uhera ko wumva ko utazigera ukira ku bizamini mu by'ukuri iyo ukoze mwayene usanga utanga nibura amafaranga ibihumbi magana atatu buri kwezi ku miti tugatanga ibihumbi magana arindwi buri kwezi ho yose hamwe ni hafi ni miliyoni buri kwezi kugira ngo wivuze birumvikana rero ko kuyabona atari ibintu byoroshye icyo gihe bisaba kugurisha utwo ufite usaba imyenda byabaye ngombwa ko ngurisha utuntu nari ntunze ngurisha mbese ku mutungo w'urugo ndetse no gusonzesha urugo leta y'u rwanda yatangiye kumvikana n'amasosiyete yo hanze acuruza imiti ifite ubushobozi bwo kuvura umwijima wo mu bwoko bwa se uyu muti ubundi abawufata bishyuraga arenze miliyoni mirongo itandatu kugeza umuntu akize kandi nayo bakayifatira hanze y'u rwanda minisiteri y'ubuzima yemeza ko uyu muti uzagera mu rwanda abarwayi bawufata ku mafaranga atarenze miliyoni imwe n'igice uyu ni dogiteri mutuye muremyi aimable ukwiriye ishami rishinzwe kurwanya indwara y'umwijima muri minisiteri y'ubuzima kuri hepatite c naho imiti yaho aho iyo nababwiye yatangwaga nk'inshinge yari ihenze cyane hafi miliyoni icumi kugeza kuri cumi n'ebyiri kuba umaze gufata iyo miti mu gihe cy'ibyumweru mirongo ine n'umunani ariko ubu ngubu hakozwe ubuvugizi ku miti mishyashya imiti izafatwa nk'ibinini igafatwa igihe cy'ibyumweru cumi na bibiri kugeza kuri makumyabiri na bine kandi ukaba wayifata wizeye gukira ku rugero rurenga mirongo icyenda ku ijana kandi ku giciro kizaba kiri hasi cyane y'icyo ngicyo cy'iyo inshinge yafatwaga ko mu by'umuriro makumyabiri na bine waba ukoresheje hafi amadolari ibihumbi bibiri magana atatu iyi nkuru yakiriwe neza n'abagize ishyirahamwe ry'abarwayi b'umwijima wo mu bwoko bwa se kuko bavuga ko kuva iri shyirahamwe ryashingwa mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu hagenda hagaragara abarwayi batabashaga kugura imiti bitewe n'igiciro cyabo uyu ni bwana rutikanga jean bosco umuyobozi w'iri shyirahamwe iyi miti ubundi batubwira ko ivura hagati ya mirongo ine na mirongo itandatu ni nayo mpamvu dushimira leta yacu leta y'u rwanda ubu imiti yatumweho hari indi miti batubwira ko igomba kuza vuba aha izaza ivura kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana kandi iyo miti ikazagira icyo imarira abanyarwanda ni nayo mpamvu rero twebwe nka rofa tunezerewe cyane kuko ubwo buvugizi bwarakozwe n'ubu buracyakomeza ku buryo iyo miti ibonetse ikagera no kuri ba bandi ba baturage twifuriza ah, iterambere dushi- twifuriza ubuzima bwiza ntekereza ko nabo izabageraho kugeza ubu nubwo indwara y'umwijima cyane cyane yo mu bwoko bwa c na b yahangayikishije u rwanda ariko nta bushakashatsi burayikorwaho minisiteri y'ubuzima ivuga ko ihereye ku mibare y'ababyeyi bagana amavuriro mu gihe bagiye kubyara abipimishije bangana na gatatu n'ibice bitatu ku ijana babasanganya umwijima naho abatanga amaraso basanzemo abagera kuri bane ku ijana bafite iyi ndwara iyi mibare ikaba ihangayikishije leta y'u rwanda leta y'u rwanda yatangiye gushyira ubushobozi ku mavuriro yose yo ku rwego rw'akarere ngo abashe gupima izi ndwara uretse umwijima wo mu bwoko bwa b ukingirwa ndetse n'imiti yawo iboneka mu buryo bworoshye umwijima wo mu bwoko bwa c wo nta rukingo ndetse n'imiti yawo iracyahenze kugeza ubu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu adushikirize inshamake makuru yadushikirije Alois
murakoze komisiyo ijejwe gutsimbataza amahoro mu burundi y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni iramagana ubwicanyi bwakorewe liyetena generale adolphe nshimirimana yahoze arongoye ibiro by'iperereza mu burundi mu itangazo yasohoye ejo iyo komisiyo imenyesha ko itewe impungenge no guhungabana k'umutekano guterwa n'ubugizi bwa nabi hamwe no kutubahiriza agateka kazi na muntu byibonekeza mu burundi iyo komisiyo ihamagarira leta y'u Burundi n'abanyepolitike gusubira mu biganiro igasaba abarundi kongera kwizerana no gutsimbataza ubumwe hagati yabo umuryango wa afurika uhamagarira uburundi kuguma bufatanye mu nda mu itangazo uwo muryango washize ahagaragara ejo uvuga ko uteye ibyatsi ibikorwa bigayitse biriko birakoreka mu burundi muri iki gihe umuryango wa afurika uhamagarira abarundi gufatana mu nda no kuguma batekanye kandi ko badakwiye gusunikwa n'ishavu ngo bihorane hagati yabo umuryango wa afurika usaba ko abo vyega bose harimwo na leta ya petero nkurunziza bosubira mu biganiro bihagarikiwe na perezida yoweri museveni wa uganda perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika abandanya yamamaza kandi ashigikira y'amasezerano aheruka gusinywa hagati ya irani n'ibihugu rutura ku isi avuga yuko ari amasezerano aburizamo irani gukora ibigwanisha uruhonyanganda ariko n'igihe aho n'igihe yariko arashikiriza ijambo abanyamerika bose kuri wa gatatu muri kaminuza ya leta iri i washington minisitiri wa mbere wa malaysia najib razak yemeje kuri uwa gatatu ko ryababa ry'indege riheruka gutorwa ku nkengera y'ibahari indiana ku ruhande rw'izinga rya reunion ari rya ya ndege ya- yo muri malaysia mh ya majana atatu na mirongo irindwi yazimira haraheze amezi cumi n'indwi abantu bashika amajana ane nibo bamaze kurokogwa ibiziga mirongo ibiri na bitanu navyo birarobwa bivanye n'isanganya ry'ubwato bw'igihugu ca Ireland bwihindukije burasesa impunzi amajana atandatu zari muri bwo ivyo vyabereye mw'ibahari Mediterane ku birometero mirongo ibiri na bine uvuye mu buraruko bwa Libya bikaba vyabaye kuri uwa gatatu uheze abantu amajana n'amajana bari bahashitse kugira bafashe mu bikorwa byo kurokora abantu umuryango w'abaganga batagira imbibe ubwabo bamenyesha ko bashoboye kurokora abantu bashika mirongo icana na bane barimwo abagore cumi n'indwi umwana w'imyaka itanu ubwo bwato bwagize iryo sanganya kuko ngo bwari buda- bupakiye abantu benshi
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.